Hii ni Radio Hizbi ya Amerika. Radio Hizbi ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Fidel Niyongabo abaramutse abahitaze mu makuru y'aka kanya. Ishirahamwe Avod rihurikiyemwo imvuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na Perezida Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane risaba ibihugu bigenzi vy'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu.
Ishirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka mirongo ibiri n'indwi iheze inyuma y'ico cago abarundi bose muri rusange na cane cane imiryango y'ababuze batararonka umuco kubyabaye uwo ni adele ahishakiye arongoye ishyirahamwe avod ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukora mu burundi muri mozambique umuyobozi w'ingabo z'igihugu zigwanira mu gisagara ca palma general congo vidigal avuga ko bishe abagira iterabwoba benshi muri israel urubanza rw'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu rwabandanije uno musi wa mbere perezida w'uburusiya vladimir putin yateye igikumu ku itegeko rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza izindi manda zibiri amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu bwongereza aho umushikiranganji wa mbere boris johnson yatanguje umugambi wo gupima abantu benshi covid 19 uko ibikorwa by'ubutunzi bigenda bisubira kubandanya eugenie mukankusi aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru minisitiri johnson yatangaje umunsi kuwa mbere ko buri wese mu bwongereza azabasha gupimwa covid 19 kabiri mu cyumweru mu ngamba nshya zo gukurikirana iki cyorezo mu gihe abantu bagenda basubira mu buzima busanzwe n'inkingo zikomeza gutangwa ku muvuduko wazo uri hejuru johnson witezweho mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere kwemeza ingamba zo gutangiza ingendo mpuzamahanga no gufungura inzego zimwe z'ubukungu yavuze ko gahunda nshya yo gupima abantu benshi ishobora kubuza ikwirakwira rya virusi kandi abantu bayifite batagaragaza ibimenyetso bakamenyekana mu gihe uburayi bwinjiye mu bindi byiciro bya guma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bushya johnson yashyizeho umugambi wo koroshya inzitizi kuri aya mezi ari imbere ibi ni ibintu bizafasha cyane igihugu cye cyabaye kimwe mu byazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda minisitiri w'ubuzima edward elgar yavuze ko ibipimo bishobora koherezwa mu ngo cyangwa aho abantu bakorera cyangwa bakaba babifata muri za farumasi cyangwa se ku bigo bipima yavuze ko adashidikanya ko abantu bazishyira mu kato kuko barimo gukora igikwiye urakoze eugenie muri mozambique umuyobozi w'ingabo z'igihugu zigwanira mu gisagara cya palma general congo vidigal avuga ko bishe abagira iterabwoba benshi ibindi kuri inkuru twumvirize thomas kamirindi bwa mbere kuva inyeshyamba zigaruriye palma mu ntara ya cabo delgado mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi gushize abanyamakuru barahasuye ejo general vidigal yababwiye ko imirwano itararangira neza ariko ko babohoje umujyi hafi ya wose kandi ko bishe abaterabwoba benshi yasobanuye ko bakibabarura umubare w'abantu bose hamwe kandi bahitanywe n'iyi ntambara nawo nturamenyekana neza abanyamakuru babonye imirambo mike mu mihanda amazu yabomaguritse n'imodoka zabaye imiyonga ibitaro amabanki n'inyubako za leta byarasenyutse general vidigal yababwiye ko iriba rya gaza ryo ntacyo ryabaye kandi ko naryo riri mu maboko y'ingabo ayoboye palma ikize kuri gaze cyane gaze icukurwa n'ikigo total cyo mu bufaransa umujyi wa palma wigaruriwe ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi gushize n'inyeshyamba zivuga ko ari izo mu mutwe wa leta ya kisilamu urakoze thomas kuri iyo nkuru muri darfur mu burengero bw'igihugu cya sudani intambara z'amoko zahitanye abantu cumi n'umunani zikomeretsa abandi mirongo itanu na bane mu gisagara cya el geneina temishimwe arabashikiriza iyi nkuru komite y'abaganga bakorera mu burengerazuba bwa darfur kuri uyu wa mbere yatangaje ko imirwano ishingiye ku moko iri kubera muri ako gace yaguyemo abantu cumi n'umunani abandi bagera kuri mirongo itanu na bane barakomereka ubu bakaba bari kuvurirwa mu bitaro bya al janeina abdulhaman ahmed nk'umutangabuhamya wabyiboneye yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afpt ku wa mbere twakangutse twumva urusaku rw'amasasu kandi imirwano iri kugenda ikwira ahantu hose mu nkengero z'umujyi wa al janeina iyi komite y'abaganga yavuze ko imbangukiragutabara yayitwaye abakomeretse nayo yagabweho igitero yongeyeho kandi ko ibitaro bikiri kwakira abakomeretse umuryango w'abibumbye uvuga ko akarere ka darifuru kabayemo amakimbirane akaze yadutse muri bibiri na gatatu yaguyemo abantu bagera ku bihumbi magana atatu naho abagera kuri miliyoni ebyiri n'igice bavanwa mu byabo amakimbirane yagiye agabanuka uko imyaka yagiye ihita ariko ashingiye ku moko yo ahora muri kano karere kubera gupfa ubutaka no kutagira amazi mu kwezi kwa mbere abantu barenga magana abiri baguye mu mirwano ishamiranisha amoko guverinoma iriho ubu irasaba abantu kubaka amahoro hagati y'imitwe y'inyeshyamba iri mu turere dukomeye muri sudani harimo na darifuru mu mpera z'umwaka ushize umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bashoje ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri darifuru bwari bumaze imyaka cumi n'itatu mu gihe abaturage bo batinyaga ko indi mirwano ishobora kwaduka muri ako gace tugushimire timu muri israel urubanza rw'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu rwabandanije uyu munsi mu gihe urunani rw'imigambwe arimwo rushaka uburyo bwo gushyiraho leta nshasha thomas kamirindi aduha ibindi netanyahu n'abavoka be bari bicaranye mu rukiko yahamaze umwanya yumva ukuntu umushinjacyaha asoma ikirego maze aza gusohoka arigendera mu gihe umucamanza yari atanze akaruhuko gato nyuma y'ijambo ry'umushinjacyaha na mbere y'uko atangira kumva abatangabuhamya umushinjacyaha yabwiye urukiko ko netanyahu yakoresheje umwanya we ukomeye wa minisitiri w'intebe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu nyungu ze bwite zo kubona indonke netanyahu arega ibyaha bya ruswa we arabihakana niwe minisitiri w'intebe wa mbere na mbere wa isirayeli uburanishijwe akiri ku butegetsi mu gihe netanyahu yari mu rukiko perezida wa repubulika ya israel reven rivlin yatangiye ibiganiro by'iminsi ibiri n'amashyaka ya politiki kugira ngo amuhe amazina y'ushobora kuba minisitiri w'intebe mushya nta shyaka na rimwe ryabonye amajwi y'ubwiganze busesuye mu matora aherutse ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi gushize likud rya netanyahu riza imbere ariko rikeneye gufatanya byibura n'irindi rimwe kugira ngo ribigereho mu nama na perezida Rivlin Likud yamuhaye Benjamin Netanyahu irishaka rero ko ari uzaba minisitiri w'intebe utaha ibinyamakuru byo muri Israeli byatangaje ko Rivlin yaba yavuze ko atabona amashyaka ashobora kwishyira hamwe kugira ngo akore guverinoma nshya bityo ko afite impungenge z'uko Israeli ishobora gusubira mu matora yaba abaye aya gatanu mu gihe cy'imyaka ibiri yonyine gusa urakoze thomas perezida w'uburusiya vladimir putin yatega ikumu ku itegeko rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza izindi manda zibiri eugeni mukankusi abandanye iyi nkuru uyu munsi kuwa mbere perezida putin yasinye itegeko rimwemerera manda ebyiri zindi ubwo manda ye y'ubuyobozi ari mu ubu izaba irangiye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ibi bigaragara mu nyandiko yashyizwe kuri uyu wa mbere kuri site web ya guverinoma ni itegeko rishobora guha putin inzira yo kuguma ku butegetsi kuzageza mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu n'itandatu igihe yahitamo kubikora no kongera gutsinda itora ibi bikaba bigaragaza impinduka zashyizwe mu itegeko nshinga ry'uburusiya mu mwaka ushize
dushimire bagenzi bacu ku makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ushobora no kudukurikirana kuri facebook no kuri internet kuri adresi wewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe avod rihurikiyemo imfubyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na cyprien ntaryamira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane risaba ibihugu bigenzi by'uburundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje buri kaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru adufitiye mu itangazo ishyirahamwe avoda ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko perezida cyprien ntajyamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo bernard ciza na siriax mbizi rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu babaro utagira uko ungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu melchior ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ibibabaza iryo shirahamwe kugeza ubu ni vyinshi adela hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ishyirahamwe avod rirababazwa no kubona imyaka mirongo ibiri n'indwi iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye nicyo gituma ishyirahamwe avod risabye ibi bikurikira ubwa mbere kuri leta k'ukuri kuri iryo bara byaguye kumenyekana k'ubutungane bwokora kw'imfubyi z'abo bahisi bozibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranse abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cane cane ibibanyi vy'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe ku bihugu bibanyi bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicubahiro perezida cyprien ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenderanire myiza y'u rwanda n'uburundi iriko iraja mu ngiro tukaba twishima icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'uburundi zitarakurikizwa ku munsi wa gatanu w'indwi ishize prosper ntarurwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u burundi kiticaye hari mu biganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu ikibazo carashikirijwe na leta y'uburundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitebe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta ni ntiyahevye kuko urubanza ruriho abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindira ikizovamo cyprien ntajyamira yapfuye ku myaka mirongo itatu n'icenda gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye uburundi inyuma ya melchior ndadaye yari yagiye ku butegetsi kuwa gatanu ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu ca tanzania eloge urikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge mu burundi kandi ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikira iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukora mu burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo iryo shirahamwe ryari ryahagaritswe ryagirizwa ko ibikorwa vyaryo bicafuza isura y'igihugu n'abategetsi bikanabangamira amahoro n'umutekano ibindi na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ingingo y'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishirahamwe ryigenga parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe utwara iryo shirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi faustin ndikumana avuga ko intererano za parsem muri ico gisata zari zikenewe uravye ivyo twame tuvuga naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire e, no mu bijanye n'ubutunzi uboroho n'amata vy'amavuta kuko e, mu vyo leta nshasha ishira imbere muhora muvyumva hari kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko sagasesura umurimo urumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamarika arashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu lorance economique ivyo navyo murazi ko arivyo parseme yazobereye je numva ahubwo rero tugiye gukora cane twisanzuye rwose kuko ibiri ko biravugwa na leta n'ibyo natwe dushyira imbere biriko birahura inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano ico gihe amashirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu n'ubu Faustin Ndikumana atwara Parsem mu byo ryishinze harimo no guhamagarira abarundi guhindura ingendo yabwiye ijwi rya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari ibereye no kurwanya ibiturire tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka si uguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona ntitwavuga rero ngo pariseme ngo ugiye kure ikintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusekuruha karyo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazina muntu ibintu byose bigenda bisemya kubera n'ubukene wabwiraye kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyesha amakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari gujumbura yabwiye ijwi rya amerika ko intango iriko igenda neza gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kurwanya ukudahana ibyaha bikorwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cane cane ibibangamira agateka kazina muntu ikindi uyu muhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'amerika na bbc y'abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu ibi n'utwara pariseme yabigarutse ko asabira ayandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa muri aya harimo nka foruske fokode akate burundi aprodehash na rcp yose yaharaniye agateka kazina muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro abarongoye amashirahamwe yose barahunze igihugu umwe muri bo gerve nibigira icegera c'utwara rcp afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa rero iyo ngingo kereka yuko ijambo rya ejo n'andi mashyirahamwe y'amashyirahamwe yacu yahagaritswe cyangwa yaba ayafuswe na nyine ashobora kuzakorerwa agasohoka mugaragaro hama iyo ngingo kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura ry'igihugu isura ry'ubutegetsi turafite icyizere yuko kugira ngo iyo sura ime neza gusumba nuko ashobora kuzabona yuko n'amashyirahamwe yandi nayo nyine ashobora kugororerwa agasohoka mugaragaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazina muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma y'aho mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora cnc rwari rwarekuriye iradiyo bonesha fm imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gusubira gukora ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya buraya wari wasabye kugira ngo imigenderanire hagati y'uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika giheruka gushikiriza muri raporo ko hakiri byinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka ka zina muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika tugushimire pierre claver inyuma y'ukwezi kumwe ingingo yo kugabanya ibiribwa ku mpunzi ziba mu rwanda itanguye gushirwa mu bikorwa impunzi ziba mu makambi atandukanye ziritabariza ku kibazo c'inzara by'umwihariko abo mu ikambi ya gihembe baturuka mu gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo bo barasaba gusubizwa iwabo ngo kuko aho kwicwa n'inzara bokwicwa n'amasasi erike bagira ubusa araduha idonido ry'iyi nkuru kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo hatangajwe igabanuka ry'ibiribwa byahabwaga impunzi ziba ku butaka bw'u Rwanda kandi icyemezo kigomba guhita gitangirana n'ukwezi kwa gatatu gishyirwa mu bikorwa iryo gabanuka ryavuyeho igipimo cya mirongo itandatu ku ijana aha ni ukuvuga ko buri mpunzi yagenerwaga amafaranga ibihumbi birindwi magana atandatu buri kwezi mu bufasha bushya impunzi iragenerwa amafaranga ibihumbi bitatu na mirongo ine angana n'amafaranga ijana na rimwe ku munsi ni icyemezo cyaturutse ku baterankunga bivugwa ko bahuye n'ibindi bibazo bibasaba izindi nkunga bituma izigenerwa impunzi zigabanuka muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'ukwezi bahawe ayo mafaranga ijwi rya amerika yamenya amakuru ko iyi nkunga bigoye ko yatunga impunzi uyu mugabo afite umuryango w'abantu batandatu amaze imyaka makumyabiri n'ine mu nkambi ya gihembe iri mu karere ka gicumbi impamvu izi ngaruka zihise zigaragara mu kwezi kumwe ni uko turya ari uko pamu yatugeneye ibiribwa urabona hano nta hantu dufite duhinga nta handi dufite dukura icyo kurya mu by'ukuri izo ngaruka zigomba kuboneka ndetse nta nubwo ukwezi kwa narinze kwanarangira kuko urumva ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine ni ikiro cya kawunga niko nabivuga hano n'ibiciro ku masoko uko bingana na birindwi magana atanu ntabwo byari biduhagije magana atandatu sore ariko biriya byo byabaye ikibazo gikomeye cyane ibyuyu yavuga ntibihabanye n'iby'uyu mubyeyi mugenzi we nawe umaze imyaka makumyabiri n'ine mu nkambi ya gihembe avuga ko kugeza ubu baba ababyeyi n'abana birirwa basabiriza ku kibazo cy'iganuka ry'ibiryo byatugezeho ingaruka cyane urabona nk'abantu umunani kubona mfata ibihumbi makumyabiri na bine n'amafaranga ijana na makumyabiri ni ibibazo bikomeye cyane njye nabuze n'uko nyahaha turababaye cyane kuko hano bari kuryama n'abaturanyi ndetse badukikije bahuye n'ingorane ko abana bari gusohoka bakajya gusabiriza n'ababyeyi bakajya gusabiriza turababaye cyane dufite agahinda gakomeye cyane ababa mu nkambi ya gihembe si bo bigoye gusa gukora imibare ngo batungwe n'amafaranga ijana na rimwe ku munsi kuri buri mpunzi bwana jean bosco uko ibishatse ukuriye inkamba ya mahama nawe aravuga ko kugabanya inkunga y'ibiribwa byagize ingaruka kuko ngo n'ubusanzwe iyo ariho itari ihagije ubundi ibiryo byari bisanzwe ari na bike amaherena asanzwe ari na make atashobora kugira icyo afasha umva rero bakuyemo iriya mirongo itandatu ku ijana urumva ryarahubutse abantu kabisa inzara ni nyinshi n'ubukene bwinshi cyane mu kwezi kwa kabiri madamu emily fredenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu rwanda pamu yabwiye ijwi ry'amerika ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo rizagorana ariko ko bazakomeza kuganira n'abaterankunga
tuzi ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo cy'igabanuka ry'ibiribwa kizagorana cyane ku mpunzi ari nayo mpamvu turi kugerageza gushakisha uburyo bwo kuziba icyuho cy'iryo gabanuka ndatekereza ko iki ari ikintu tuzakomeza kugerageza mu gukusanya inkunga kuko twabonye ko bizaba ingorabahizi ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo covid cumi n'icyenda ariko nanone inkunga zakomeje kuba ikibazo muri ibi bihe kubera abaterankunga bacu benshi bagize ibindi bibazo byihutirwa hirya no hino ku isi ari nayo mpamvu inkunga zagabanutse cyane ugeranije n'indi myaka
ijwi rya amerika ivugana n'abahagarariye impunzi mu rwanda muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi badutangarije ko bitaborohera guhita baduha amakuru gusa igihe hatangazwaga igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi bwana olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri yavugaga ko iri gabanuka nta mpungenge rizateza zidasanzwe kuko ngo hari n'ubundi buryo impunzi zikesha imibereho icyagabanutse ni amafaranga yo kurya ibindi birahari nta kibazo bifite ku buryo twumva ko guhungabana ntabwo ari cyane by'umwihariko ku batuye inkambi ya gihembe bo bakavuga ko aho kwicirwa n'inzara mu buhungiro byaruta bagasubira iwabo n'ubwo umutekano utaragaruka turavuga ngo turyane n'igihugu cyatwakiriye turyane n'abaturanyi twasanze byaruta tugasubira iwacu kuko inkota yica neza kurusha inzara kuri ubu hari igikorwa cyo kwimura impunzi zituye mu manegeka nka kigeme ya nyamagabe na gihembe bakabajyana mu nkambi y'amahamba abarundi bari gutahuka babagamo ariko abaturuka i kongo n'umwanzuro barwanya bivuye inyuma kuva hano ugera amahamba ni kure ahubwo aho kujya amahamba batujyana kongo niba amahamba ari duwane ya kongo byaratuyobeye ako kantu karatubabaje cyane kumva umaze imyaka makumyabiri ningahe mu nkambi wajya kumva ukumva ugiye musaka y'umuntu wo gutaha kandi nawe ukeneye gutaha mu matongo y'umurundi kandi nawe ari gutaha iwabo ijwi rya amerika yabonye ibaruwa abagera kuri cumi na babiri bahagarariye abandi mu nkambi ya gihembe bandikiye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bamenyesha abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'u rwanda paul kagame bagaragaza ibibazo bibugarije aho bagasanga umuti urambye ari ukubasubiza iwabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo iki cyemezo cy'igabanuka ry'ibiribwa kiragira ingaruka ku mpunzi zibarirwa mu bihumbi ijana na mirongo itatu mu nkambi zose uko ari esheshatu bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugushimire eric kuri iyo nkuru ejo ku munsi w'imana wari umunsi mukuru wa pasika ku bakirisitu bo ku isi yose abarundi b'impunzi mu ikambi ya nduta muri tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro babibwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james joven yabagendeye kuri uyu wa mbere mukuru wa pasika nka twese impunzi n'aho wabaye nta munezero dufise dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turabye nk'umunsi mukuru wa pasika ukuntu byakurikiranye wamenyetse abantu dufunze nta muntu yasohoka mugende no mu isoko kuko nta soko n'imwe ihari ahubwo wabaye nyine twiciye ku mbuga umenyese n'umunsi mukuru ahubwo no kuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafite ubuzima butoroshe biriwe muhira umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima muga twiriwe tugandaye rero ni ukuri turahangayishe muri ino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe nti- hari naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura vuga ati tureke dusohoke mu gahutu kabereye nk'abandi ngo tujye pasika neza mu bisanzwe nta pasika neza twariye biriye mu kajagari kubwo inkambi yarase batwugariye amasoko batubujije kira kintu dusogoro twaradutera ariko twaratutunganira kubwo bushaza baratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho gu- aho kurya umunsi mukuru turi turiko tuwujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise yerekana yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi ni ukuri turahangayitse imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronka ukuntu tubuhindura nta gikoti twateye ngo tuvume twaha n'isombe tubahindurire ni ukuri turahangayitse ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko rero mudufashe murabe namwe ingene mwotugira aha muri nduta umunsi mukuru twawukoresha iki kwata n'agata turonka kwata n'agafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona hari abamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko ata kintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyo munsi mukuru twebwe umunsi mukuru kweri eh, twawuhimbaje nabi nabi nyene bi- bivanye n'ubukene dufise ingwane dufise n'um- n'umutekano muke dufise aha mu nkambi eh, twawu- twawuhimbazanije umubabaro kubera nko mw'iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo nka twebwe abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu bakatwirukako tukagenda turiruka buri aho duhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza impamvu utagenze neza ni uko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu burundi ni ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu nta gahuzu twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera ikintu cyose twaba twifuza kandi nta gahera turonka kweli mu bijanye n'umunsi mukuru wa pasika umunsi mukuru wa pasika wagenze nabi ku buryo ata mahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri nihatari mu burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akaronka utwakoresha umunsi mukuru mugabe ino kubera ata kintu co cose kiya dufise vyatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara ubu nyene ehe nibereye aha nyene muhira nta n'uwo nobona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo u- amugire umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana yomugirira umunsi mukuru ariko si cane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubu ndi ngaha muri nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha ahanya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twanezerwa turi mu burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo nijewe jenyene n'abandi na bene wacu n'abandi bose twa- tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cane rwose abantu kuri twawuhimbaje mu mubabaro nta ngere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu izo nkwi ngo tugurire nk'aka ntitu- ntitutumeranje abana ngo bakuranye akagari asha umunsi mukuru tweri twawuhimbaje uko ubukene n'akantu
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimiye ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasiri gebeyehu amakuru yarahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe